iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubaha ikaze muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye abahoze mu mutwe w'inyeshyamba wa m23 bagabye ibitero ku birindiro bitandukanye by'ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo mu karere ka rucuru iwacu imbaraga umuriro gurwaka amasasu ntiwareba indambara bari kurasana abasirikari none turi guhunga turi kumva intambara abasirikari bari kurwana n'abahekera twatewe ubonye tutwe turi kumva amasasu bari guturuka mu ishyamba kandi abandi bakazamuka gukubitana nabo ariko ndo tuzi ngo bamwe mu bahungiye muri uganda mu rwanda urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge rwemeje ko uwihoreye jean bosco uzwi ku izina rya ndimbati afungwa iminsi mirongo itatu y'agateganyo ayo makuru ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na mugenzi wacu aruyizi bigirimana aruyizi wiriweho utagize mwiriwe veniste turayahera muri afurika ibiganiro by'amahoro muri repubulika ya santara afurika byarangiye ejo ku munsi w'imana ta ntambwe ziboneka zatewe ibi biganiro byatanguye ku munsi wa mbere ariko nta mihari yitwaje ibigwanisho yabyitabiriye kandi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi baranse kwitaba ubutumire bahawe na leta perezida faustin arkanji twadera yemereye abanyagihugu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri inyuma yo gutsinda amatora gutunganya ibiganiro byo gusubiza hamwe abenegihugu abahinga mu karere bavuga ko ibi biganiro vya mbere kwari ukugerageza kwikundwakaza k'umakungu mu gihe ico gihugu kiri mu bihano vyo kutagura ibigwanisho cafatiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu onu mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu perezida tuwadera yamye yemera ko azogarura amahoro n'umutekano mu gihugu biciye mu biganiro ahandi havugwa ibiganiro ni hagati y'uburusiya na ukraine perezida wa ukraine volodimir zelenski yavuze ejo ku munsi w'imana ko intumwa ziwe mu biganiro ziriko zirihweza neza ivy'uburusiya busaba ko igihugu ciwe kitogira aho cegamiye perezida zelenski yemeza ko ivy'uburusiya busaba abyumva kandi biriko biraganirwa ko ndetse biriko birigwa ko mu buryo bwitonze yabivugiye mu kiganiro yahaye ibimenyeshamakuru byigenga bitari bike bikorera mu burusiya ukraine yamye ihakana iby'uburusiya busaba ikavuga ko abanya ukraine bonyene ari bo bihitiramwo uko bifuza ishusho y'igihugu cyabo n'aho begamira ibiganiro byo guhagarika iyi ntambara imaze ukwezi kurenga muri ukraine byashimikiye ku gusaba Ukraine guhagarika kwiyumvira kwiyunga na otani no kwaka ibigwanisho abadakwiye kuba babifise izi mpande zibiri ziterekanya gusubira guhura amaso mu yandi muri iyi ndwi muri Turukiya
Washington ijwi rya Amerika mu karere k'uburasirazuba bwo hagati umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu kuri uyu wa mbere wiyemereye ko ari uwarashe urica abapolisi babiri ba Israeli mu itangazo ryakwirakwijwe kuri site ya interinete yawo yitwa amak uwo muhari uvuga ko babiri mu bagwanyi bawo nabo barashwe ku munsi w'imana ejo mu ibarabara ryo mu gisagara ca hadera kiri mu buraruko bwa israeli ico gitero cakomerekeyemwo abandi bantu cumi inyuma yo gutana mu mitwe kwaciye gukurikira ubu bwicanyi bubaye mu gihe abashikiranganji bane b'ibihugu vy'abarabu hamwe n'umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu bakoraniye mu bumanuko bwa Israeli mu nama iraba ako karere muri Afghanistan abatalibani barahagaritse ibiganiro by'ijwi rya Amerika na BBC y'abongereza byahora bica ku mateleviziyo yo muri ico gihugu ijwi rya Amerika i Washington ryaraneguye iyi ngingo ryongera risaba abatalibani kwisubira ko nayo BBC y'abongereza isaba abatalibani guhagarika iyi ngingo bidatevye abanyaafghanistan mu gihugu hamwe n'abanyamahanga bakunze kuvuga ko ubwigenge bwabo bwo gushikiriza ivyiyumviro bwabangamiwe ku ntwaro y'abatalibani muri afghanistan abamenyeshamakuru bakunze kuza barafatwa bagafungwa kandi bagahohoterwa n'abajejwe umutekano ihagarikwa ry'ibiganiro by'ijwi rya amerika na bbc rije mu gihe amakungu arushiriza kuremera abatalibani no kwiyamiriza ingingo yo kwima abana b'abakobwa uburenganzira bwo kujya mu masomero
washington ijwi ry'amerika nayo muri irake icyo gihugu kiriko kirubaka uruhome rugitandukanye na siriya ku rubibe ibyo bihugu bihana mu ntumbero yo kuzibira abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu binjirayo guhungabanya umutekano umusirikare w'ipete rikuze wa iraki atashatse ko amazina yiwe amenyekana yavuze ko igice cya mbere cy'ubwo ruhome kingana n'ibirometero hafi cumi na bibiri cyubatswe mu ntara ya ninewe mu buraruko bushyira uburengero bwa iraki mu kwezi kwa mbere mu ntara igenzurwa n'abayisilamu bo mu bwoko bw'abakirde abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu barateye ibohero babohoza abagwanyi babo ibi byateye intambara yamaze iminsi itari mike ifamwo abaharurwa mu majana abafungwa benshi bakekwa kuba baciye bahungira mu gihugu kibanyi cya turukiya canke mu gice co mu buraruko bwa siriya kigenzurwa na turukiya nyene
urakoze arugize bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
abahoze mu mutwe w'umunyeshyamba wa M23 bagabye ibitero ku birindiro bitandukanye by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rucuru muri iki gitondo abaturage babarirwa mu bihumbi bahunze berekeza i Bunagana aho bamaze kugera ari benshi muri Uganda bamwe mu bahunga batangarije ijwi rya Amerika ko imirwano mu duce twa Canzu na Runyoni yatangiye mu masaa cyenda y'ijoro n'ubu ikaba igikomeje umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda ignatius bahizi arimo gukurikirana iby'izo mpunzi tumaze kuvugana ku murongo wa telefone aho ngaho ibunagana amakuru tubona ni uko muri iki gitondo nka saa yine za mu gitondo hisutse abantu benshi cyane bava ibunagana binjira muri ibunagana ya uganda bahunga kuko n'abantu bari hakuno muri uganda batubwira ko barimo kumva ibisasu n'ibipombe by'imbunda ziremereye hakurya y'umupaka ubwo rero byatumye abamani benshi benshi cyane bafite amatungo bikoreye ibintu biremereye bahungira ku ruhande rwa uganda ubu ngubu aho tuvugira ku ruhande rwa uganda hamaze kugerayo abayobozi ba uganda ku ruhande bavuye ku ntara bagiye kureba ukuntu bihagarariye abashinzwe umutekano n'abo mu muryango utabara imbabare ba red cross kugira ngo barebe icyo bakora gutabara abo bantu barimo guhunga no kubashakira aho baba bakitse umusaya abo bahunga se washoboye kuvugana nabo baravuga yuko imirwano imeze ite aho bahunze abo bahunga hari bake twashoboye kuvugana bavuga ko nka saa cyenda za nijoro bumvise ibisasu bitangiye guturika baguma mu mazu yabo bazi ko biri buze guhosha ariko bukeye mu gitondo babona bikomeje ndetse bitangira gusatira hafi n'amago yabo bityo bahitamo kwambuka umupaka barahunga bahungisha amaguru yabo uku niko bamwe bambwiye abo twashoboye kuvugana ku murongo wa telefone iwacu imbaraga umuriro guri kwaka amasasu ndowareba indambara bari kurasana abasirikari none turi guhunga twahungiye mu buganda turi no tugeze ku gaciro turi kumanuka bande bari kurwana bari kurwana turi kubona bari kurwana bibona biri kuvuga amasasi ngo wareba tuzi ko abasirikari bacu bari kuzamuka benshi benshi bari kurwana n'amasasi gari kuva ku ishyamba baramanuka mu bunagana n'abasirikari bari kuzamuka benshi bari kurwanya ibibombe ngo wareba iyo muri binyoni na canze wanjye tuba turahunze n'amasasi batangiye kuva mu bunagana gaturutse iyo iyo ku ishyamba byatangiye gusasa saa zingahe masaha angahe
yatangiye saa cyenda z'ijoro saa icyenda nayo magingo barari kurwana twe turabe twicaye imbavu y'ago masasu turi guhunga twatewe mbega abaturage batatanye twese turi kwiyoha mu uganda niyo turi turi kumva intambara abasirikari ba- bari kurwana n'abahekera twatewe ubonye tu- twe turi kumva amasasu bari guturuka mu ishyamba kandi ba- ba- abandi bakazamuka gukubitana nabo ariko ndo tuzi ngo ni bande abo ni abaturage bahunze akarere ka bunagana bavuganaga n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi ignatius bahizi ako karere ka rucuru uh, niho uganda iteganya kubaka umuhanda uh, uzava ibunagana werekeza igoma iyo mirwano hari ingaruka izagira kuri uwo mushinga Eh, nibyo koko iyi mirwano iramutse ikomeje igiye kugira ingaruka kuri uwo mushinga kuko wari ugiye gutangira mu byumweru nka bibiri cyangwa bitatu biri imbere dore ko ku ruhande rwa uganda ah, na kompanyi ya uganda igiye kuyu kubaka yamaze gushyira ibikoresho hariya ku mupaka wa bunagana ku ruhande rwa uganda bategereje ko bambuka bagatangira gukora umuhanda kandi ku mu cyumweru gishize ku wa gatanu kuri umuhanda uva ku ku rundi ruhande uva ahitwa kasindi uja i beni aho ni ku wundi mupaka wo waratangiye ubwo ah, minisitiri wa uganda n'uwa kongo bakaba bari batumenyesheje ko uwa bunagana kujigoma nawe ugiye guhita utangira ubwo bivuze ko ibikorwa by'ubwubatsi byari biburayo igihe gitoya cyane bi- bi- bigatangira Eh, rero ibikorwa by'ubwubatsi bw'umuhanda ntabwo bishobora gukomeza mu gihe hari intambara nk'iyo birashoboka ko byaba bihagaraye kugeza igihe intambara izarangirira Ignatius eh, Bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kampala ukomeze ukurikirane iyo nkuru yabo bakongomani bahunga berekeza bunagana turageza kubumva ijwi ry'Amerika mu makuru yacu ataha hagati aho nkifurije umunsi mwiza murakoze cyane bwana venuste
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
umubare w'abagore mu myanya ikomeye muri Uganda ikomeje kwiyongera kuva Perezida Museveni yagera ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na gatandatu abagore bahawe agaciro iginashusi bahizi ejo bundi kuwa gatanu undi mugore yatowe kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ya uganda anita among abaye umugore wa kabiri uyoboye inteko ishinga amategeko yiganjemo igitsina gabo asimbuye nyakwigendera jacob oranya uherutse kwitaba imana agiye kuvurirwa muri amerika umugore wabanje kuyobora inteko ishinga amategeko ya uganda rebecca kadaga yari kuri ubwo buyobozi hagati y'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu na bibiri na makumyabiri na rimwe uyu musha we akaba bitegerejwe ko azayobora iyi nteko ishinga amategeko kumara imyaka ine iri imbere benshi mu gihugu bavuga ko perezida museveni aha abagore ubuyobozi cyangwa akagira uruhare mu ishyiraho ry'abagore mu myanya yo hejuru kuko bahora biteguye gukora ibyo ashaka na cyane kuburizamo ibitekerezo by'abatavuga rumwe nawe mu ijambo rye ry'ibanze akimara gutorwa nk'umugore wa kabiri ugiye kuyobora inteko ishinga amategeko ya uganda anita among yavuze uburyo agiye kuzayiyobora I am also alive to the fact that the House is a composition of ati nzi different neza ko parties.
inteko ishinga amategeko igizwe n'intumwa z'amashaka ya politiki atandukanye ndetse n'ibindi bitekerezo bitandukanye n'ibyayo nzakora ibishoboka byose kureba ngo habayeho uburinganire mu gutanga ibitekerezo kandi byose bizahabwa agaciro uganda nziza izaryohera buri wese hatitawe ku ishaka rya politiki ashyigikira ni nayo mpamvu tugerageza kwegera amashaka yose kugira ngo dukorere igihugu cyiza All to work for our country.
igihe manda ye ya gatandatu yatangiraga mu mwaka ushize perezida museveni yahise ashyira abagore mu myanya ikomeye ya politike barimo visi perezida minisitiri w'intebe n'umwe mu bamwunganiye n'abandi barimo umufasha we janet museveni aho yongeye kugira minisitiri ushinzwe iby'uburezi hamwe n'abandi barenga kuri mirongo itatu yagize abaminisitiri muri guverinoma ye kugeza ubu mirongo ine na gatatu ku ijana by'abaminisitiri ni abagore ibise byaba bihindura imiterere y'abagore muri uganda kandi byaba bivuze iki mu bijyanye no kwibohora kw'abagore mu gihugu lidia wanyoto ni ukuriye akanama k'abagore mu ishyaka riri ku butegetsi rya nrm ati nyakubahwa perezida w'inteko musha anita among agiye guheraho undi mugore wahoze ayoboye inteko ishinga amategeko rebecca kadaga yagarukiye mu gukemura ibibazo by'abagore no kubatera imbaraga mu bijyanye n'amategeko na politiki kuba muri iyi myanya yo hejuru mu butegetsi bidutera gukora cyane no gutunganya ibintu nk'uko bikwiye kuko tuvuye kure cyane twe nk'abagore dushobora gutekereza ko twakoze neza mu gihe mu by'ukuri hari byinshi byo gukora imyanya dufite nk'abagore mu nzego za politiki n'ubuyobozi bw'igihugu muri rusange igomba kuba ihagije kugira ngo duteze imbere ubushobozi bw'umugore ariko abandi bagore bo babibona ukundi juliet musanase ni umwe mu bayobozi b'ishyaka rya fdc mu karere ka gisoro ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi kuri we ni amayeri ya politiki yo perezida museveni akoresha agaha imyanya ikomeye abagore bafite intege nke bakora ibyo ashaka byonyine hanyuma bikereka isi ko mu gihugu abagore babohowe uzarebe sitetimenti yo perezidenti yakoze ejo bundi uriya aneta monga ari kuba sipika yavuze ngo we aramwumviraga ibyo amubwiye n'ibyo akoraga urumva iyo sitetimenti yari ifite ikintu kiremereye cyane ngo aranyumviraga ibyo mubwiye n'ibyo akoraga urumva ni ukuvuga ngo wa wundi ushobora kuba yamuhakanya ntiyamutekereza ukuntu tukuremetse ukuntu tubayeho umugabo iyo avuze ukora icyo avuze niyo kamere ubundi no muri umuco gakondo ntabwo wemerera umugore guhakanya umugabo nk'uko musanase abitangaza ngo abagore bameze nkawe badashaka kwemeza ibintu byose byaba byiza cyangwa bibi bashebuja babategetse gukora nta mwanya bafite mu butegetsi buriho ubu ngubu ntabwo iyo mvuze ngo abagore niko turemetse tugendeye ku muco karande n'ibindi byose ntabwo bivuze ngo bose ni gutyo bameze ngewe nkanjye musanase ntabwo wambwira ngo nkore ikintu kidasa gikwiriye kidasobanutse ngo ncyemere ngikore ngo kubera ko ndi gutinya kuguhakanya hari abantu baremetse gutyo ariko ni twe bake ni twe bake ukurikije umubare ukoze ubushakashatsi wabona nka batanu ku ijana cyangwa icumi ku ijana bameze nkanjye musanase batakwemera gukora ibidashyitse kubera ubuyobozi bubategetse ngo babikore ntabwo byashoboka ntakubwiza ukuri ko bitashoboka kuko iyo uhakanyije nyine ubu baba nk'abaguciye kubera ko uhakanyije ibidashyitse bakakureba nk'umwanzi bakaguca bakagukora mbere bakumva batakwiyegereza kubera ko bazi ngo ntibagira icyo bavuga ntabwo uremeranya nacyo kandi aricyo bashaka nubwo uganda iri mu bihugu bifata umwanya wa mbere bifite abagore benshi mu myanya ikomeye y'ubutegetsi hari ibindi bihugu byo ku mugabane wa afurika ndetse no mu karere nk'u rwanda biri imbere mu bijyanye n'abagore mu butegetsi mu nteko ishinga amategeko no mu yindi myanya y'ubuyobozi icyakora abasesenguzi b'ibya politiki bavuga ko kugira abagore benshi mu myanya ikomeye muri afurika bigamije gushimisha ibihugu by'abaterankunga bibisaba mu rwego rwo gutera iyo nkunga ngo ariko kandi n'abayobozi b'ibitugu muri afurika akaba bakoresha ikarita yo kubohora abagore kugira ngo babone inkunga yabo ya politiki mu gihugu no kugira ngo bagaragare nk'abubahiriza amahame ya demokarasi ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge mu rwanda rwemeje ko uwihoreye jean bosco uzwi ku izina rya ndimbati ukina mu mafilime nyarwanda afungwa iminsi mirongo itatu y'agateganyo yari akurikiranyweho ibyaha bibiri ibyo gusindisha no gusambanya ku ngufu umukobwa utarageza ku myaka y'ubukure yafashwe mu ntangiriro z'uku kwezi i kigali mu rwanda ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi asumuta kaboyi wiriho wiriwe neza venuste none umucamanza ahereye kucyiyemeza yuko ndimbati yafungwa iminsi mirongo itatu
ahereye ku cyemezo ntabwo cyazanywe n'ubushinjacyaha cy'ifishi iyuriya mukobwa yakingiriweho igaragaza ko uwo mukobwa afite yari afite imyaka mike mu gihe yabonanaga na ndimbati ubushinjacyaha rero buravuga ngo buhereye kuri iyo fishi bugaragaza ko ndimbati akekwaho kuba yarafashe umwana w'umukobwa utarageza imyaka y'ubukure ari nayo mpamvu hafashwe icyemezo cy'uko yafungwa iminsi mirongo itatu mu gihe iperereza rigikomeza aho ngaho ndimbati yaburaniraga hari abantu bangana iki bari baje gukurikirana urwo rubanza hari abantu benshi cyane ku buryo basohotse bimyoza bababaye n'ubu ngubu mu kibuga abantu baracyari ubuvunganzoka barahagaze ntabwo kandi urubanza rwarangira rumaze nk'iminota mirongo itanu rurangiye gusomwa ariko abantu bose baracyicaye hano baracyahagaze barababaye cyane niko nakubwira kuko bari benshi ku buryo umuntu yakwibaza ngo ndimbati ni umuntu ukomeye cyane ugereranije n'abantu baje kumwumvira urubanza noneho usibye n'abaje kurwumva n'abantu bakora hano ku rukiko babandi baba bakora amasuku barimo kuvuga bati yo ndimbati arafunzwe urabona ari ibintu bikomeye ninsohoka turangije kuvugana ndaza guha ijambo abantu baje kurwumva muraza kumva amakuru yacu agahinda bafite none wakwibutsa nanone muri make cyane wihuta ibyaha uwo ndimbati yarakurikiranyweho
ndimbati yarakurikiranyweho ibyaha bibiri icyo guha umwana inzoga bamwita umwana uwo mukobwa bavuga ko icyo gihe yari umwana bamuhaye ibisindisha ndetse akamusambanya ku gahato aribyo byaje kuvamo ko yabyaye abana babiri b'impanga ndimbati akaba yemera ko abo bana ari abe icyo atemera gusa nuko atamusindishije ntanemere yuko uwo mukobwa yari afite yari akiri mutoya mbega akavuga yuko yari mukuru
asumita kaboyi umunyamakuru ijwi rya amerika ku rukiko rw'ibanze rwa nyarugenge iyo nkuru urageza kubumva ijwi rya amerika mu makuru yacu ataha hagati aho nkwifurije umunsi mwiza urakoze cyane venusi ni akahe gaciro ikinamico rigira ku muryango mu rwanda bakina amakinamico bavuga ko bibafitiye akamaro kanini mu kubaka igihugu gusa barasaba leta kuyabaha agaciro ntibakomeze gufatwa nk'abantu baciriritse inkuru irambuye i kigali eric bagiwe gusa
madamu dore ikibazo twacyumvise kandi twizere ko kigomba gukemuka rwose dukemuke kandi twishinganisha rwose twishinganisha ubu nigera mu rukorano ashobora no kwiyica abo mwumva ni abakinnyi b'ikinamico mu itorero umurage rikina amakinamico atandukanye hano mu rwanda aha barakinira ku kamonyi mu majyepfo y'u rwanda baratanga ubutumwa bureba umuryango nyarwanda kuri uyu munsi tariki ya makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa gatatu isi yose izirikana akamaro k'ikinamico mu muryango ikindi umugore wanjye yigize igare umuyobozi gitifu w'akagari umubaza amakuru yose arayaguha ku murongo umugore wanjye bwana evariste twagirayezu rwa mugenza akina mu matorero atandukanye kuri we ikinamico isobanuye ikintu kinini mu buzima bwe no kuba mwumva ikinamico kuri nge ni ubuzima ndabivuga ntyo kuko niho yombamo umunsi ku wundi nibwo buzima bwanjye kenshi navuga ngo amasaha menshi nkunze kuba ndimo ni nacyo kintu mba ntekereza urumva harimo gukina hakabamo n'imico gukina imico itandukanye kuba mbyiyumvamo hanini umuntu aba agamije kugira ngo atange ubutumwa buciye mu ikinamico ni ukuvuga ngo ikinamico kuri njye ni ishuri rishobora kwigisha imbaga nyamwinshi kuko ushobora kumva ubutumwa ushobora kuvugira ushobora gutambuka mu ikinamico wenda bwaba buvuzwe nanjye cyangwa na bagenzi banjye bakabyumva ko koko cya kintu gishobora kuba ari cyiza cyangwa ari kibi ni ukuvuga ngo mu mico ikinamico ni ubuzima ikinamico ni ishuri kuri bwana twagira yezu wahoze akora umwuga w'itangazamakuru ubu akazi k'itangazamakuru yagateye umugongo mikoro ayiharira abanyamakuru bagenzi be ayoboka amakinamico yabwiye ijwi rya amerika ko yasanze ari bwo buryo bumufasha kubaho neza twagira yezu asaba ko rimwe na rimwe abashobora kubona umukinnyi w'ikinamico bakabihuza n'ibyo avuga mu makinamico aho gukurikira ubutumwa bukubiyemo bagombye guhindura imyumvire hari abantu bazi ko ikinamico umuntu ubikina ariko aba ari ntibumve yuko ari mesaje ari ubutumwa arimo gutanga birashoboka ko ubutumwa wakinnye ikinamico ashobora gusanga ariko wowe umeze bikaba ngombwa ko nawe wenda hagiramo impinduka cyangwa se ugasanga akinnye ibintu wowe bitakubagamo muri make abumva yuko ikinamico wenda ishobora kuba idafite akamaro abo ngabo navuga ngo ntabwo ariko bimeze kuko ikinamico dutangira nakubwiye ngo ni ishuri ishuri umuntu ajyamo akiga rimwe kongeraho rimwe akiga ubumenyamuntu akiga ibindi bintu bitandukanye akiga ubumenyi bw'isi rero ni ukuvuga ngo ikinamico ni ishuri kandi ishuri ririmo amasomo akomeye kandi amasomo ari mu ngeri zose z'ubuzima kuri madamu clementine uwimana ntawe uzwi mu makinamico atandukanye akavuga ko gukina ikinamico uretse no kuba ari akazi kamutunze binamufasha kubaka igihugu cyamubyaye nsohora ijambo ariko zizagera ku bantu benshi ni ukuvuga ngo nakitinga kugira ngo habeho reakisiyo runaka kandi reakisiyo mbangamije ahanini ni positifu mbangamije ko abantu ibibi bihinduka muri sosiyete yacu ibyiza kandi bigakomeza guhabwa intebe bikigira imbere ku giti cyanjye rero buriya no gukina mba numva ari nka mesaje mfashije igihugu cyanjye kubaka abaturarwanda kubera ko mesaje ntanga igera ku baturarwanda bose ndetse no hanze y'igihugu cyacu rero numva bimariye ko ntangaje ubutumwa kandi bwiza buzagira icyo buhindura ku bantu benshi mesaje yanjye nuva ntera ibuye rimwe nkica inyoni nyinshi ubwo rero ku ruhande rwanjye nuva ndi inyenyeri ya rubanda biramfasha kandi bimfasha nanjye ubwanjye kwigarukaho kuko ntabwo watanga icyo udafite abakina amakinamico kuri uyu munsi wahariwe kuzirikana akamaro k'ikinamico igira ku muryango bagashimira ko umuryango w'abibumbye wabazirikanye ugashyiraho uwo munsi bagasaba ko ababumva bajya babarushaho kubaha agaciro niba hari ubundi buryo bwa- byakorwa ikinamico zigahabwa agaciro bakaduha agaciro tukamobiriza tukagira gute leta ikagira ukuntu ibidufashamo ikagenda nyine ku buryo ubona umukinnyi w'ikinamico ntubone ko ari umuntu w'imburamukoro ibyo ngibyo byadufasha ku rwego rw'u rwanda uyu munsi wahariwe kuzirikana agaciro k'ikinamico ntabwo ruwizihiza gusa rukunze kwifashisha amakinamico muri gahunda nyinshi zireba rubanda kugeza ubu umubare wa nyayo w'abakinnyi b'ikinamico mu rwanda ntuzwi kugeza ubu kandi mu rwanda harabarurwa amatorero y'ikinamico arenga makumyabiri abarizwa mu rugaga rwanda performing arts federation eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali aha niho turangirije aya makuru hamwe na mukubiri ya baru wamfashije kukabagezaho mbashimye mwese kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi dukomeje guteza imbere umuco karande n'ururimi nyarwanda ngo rutegaminsi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa mukomeze mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta yabaye igisubizo cya